radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human right watch uratangaza ko wasohoye uruhererekane rw'inyandiko zivuga ko jenoside yabaye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane bamwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira uburenganzira bwa kiremwamuntu zakoreraga mu rwanda mbe na nyuma ya mirongo icyenda na kane baravuga ko babonaga ubwicanyi bukorwa kandi bagatabaza twabanje kuvuza amahoni no gutabaza tubona ubwicanyi bwaberaga muri za kibirira muri za bugesera muri za gishyita na rwamatamu joseph matata wari umunyamabanga uhoraho wa ahodo umuryango nyarwanda uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu perezida mushya wa senegal basiru diomaye faye yashyizeho minisitiri w'intebe usman sonko uyobora ishyaka rikomeye ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bucyuye igihe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na edi rwema igitero cy'abarwanyi b'umutwe wa allied democratic forces adf cyahitanye abasivili icumi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo emmanuel katembo salam uyobora akarere ka mangina kari muri teritwari ya beni yavuze ko icyo gitero abarwanyi ba adf bakigabye ahitwa mangodomu bashaka kwiba imiti n'ibiribwa yavuze ko batwitse ikigo nderabuzima nyuma yo gusahura ibintu hafi ya byose byari biyirimo uyu muyobozi yemeza ko byakozwe n'umutwe wa adf urwanya ubutegetsi muri uganda uyu mutwe ugizwe ahanini n'intagondwa za kiyisilamu washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu ukaba waratangaje ko wabaye ishami rya leta ya kiyisilamu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda jacob zuma wayoboye afurika y'epfo yajuriye icyemezo cya komisiyo y'amatora kimubuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu cyumweru gishize komisiyo y'amatora yavanye zuma w'imyaka mirongo inani n'umwe ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamaza iyo komisiyo ivuga ko icyo cyemezo gishingira ku kuba zuma yarahamijwe icyaha cyo gusuzugura urukiko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu rukiko abunganira zuma bavuga ko icyo gihano yahawe kitamubuza kwiyamamaza kuko urubanza yaburanye rutari mu rwego rw'imanza nshinjabyaha ko rwari mu manza mbonezamubano abo bamwunganira bavuga ko komisiyo y'amatora idafite impamvu ifatika yambura zuma uburenganzira bwe bwo kwiyamamaza cyangwa gukora politike ibipimo by'ibitekerezo biva mu baturage bigaragaza ko ishyaka anc rikomeje gutakaza amajwi ishyaka umukoto wasizwe rya zuma riri mu mashyaka arimo gutwara anc abayoboke ishyaka anc riramutse ritabonye ubwiganze mu nteko byarisaba kwifatanya n'andi mashyaka mato mato kugira ngo rishinge guverinoma minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika yasabye israheli guhita ikora iperereza ku bitera abasirikare bayo bagabye bigahita abasivili barindwi bari mu bikorwa by'ubutabazi mu ntara ya Gaza. Anthony Blinken yongeye guhamagarira Israheli gushyira imbere kurengera ubuzima bw'abasivili mu ntambara irimo n'umutwe wa Hamasi. Mu kiganiro n'abanyamakuru ari i Paris mu Bufaransa, Blinken yavuze ko yavuganye n'abategetsi ba Israheli abasaba gukora iperereza ryihuse, ryuzuye kandi ritabogamye kugira ngo bamenye neza ukuri kuri icyo gitero. Blinken yongeyeho ko abakozi bashinzwe ubutabazi bagomba kurindirwa umutekano. Yagize ati ntidukwiye kwisanga ahantu aho abantu bagerageza gufasha bagenzi babo ubwabo bakisanga bari mu kaga gakomeye abo bakozi bishwe bakoreraga umuryango World Central Kitchen umaze igihe ugaburira ibihumbi by'abaturage mu ntara ya Gaza watangijwe n'umunyamerika Jose Andres wamamaye mu guteka uyu muryango watangaje ko wahise uhagarika ibikorwa byawo mu ntara ya Gaza Stephanie Sejourne yamaganye ibyo bitero avuga ko ibintu mu ntara ya Gaza birushaho kujya irudubi Minisitiri Blinken arava mu Bufaransa yerekeza i Buruseli mu Bubiligi mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu biri mu muryango wo gutabarana wa OTAN uyu muryango urimo kwizihiza imyaka mirongo irindwi n'itanu ushinzwe Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Xi Jinping w'Ubushinwa manywa kuri uyu wa kabiri bagiranye ibiganiro kuri telefoni byibanza ahanini ku mubano hagati y'ibihugu byombi n'ibindi batabona kimwe birimo inzitizi mu bucuruzi ikoranabuhanga n'ikibazo cya tayiwani ni ikiganiro cyamaze hafi amasaha abiri abo bategetsi baherukaga kuvugana mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize muri leta ya california bibaye kandi mu gihe amerika iteganya kohereza intumwa mu bushinwa zirimo minisitiri ushinzwe ikigega cya leta janet yellen arahaguruka kuri wa gatatu mugenzi we antony blinken w'ububanyi n'amahanga we azagera mu bushinwa mu cyumweru gitaha john kabi uvugira urwego rushinzwe guhuza inzego z'umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu yavuze ko ibiganiro hagati y'abo bakuru b'ibihugu byombi ari ngombwa bikaba n'umwanya mwiza wo kuganira ku bibazo bitandukanye bireba ibyo bihugu kandi bihanze isi
urakoze edi rwema mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human right watch uratangaza ko wasohoye uruhererekane rw'inyandiko zo mu ishyinguranyandiko ryawo zivuga ko jenoside yabaye mu rwanda muri mirongo cyenda na kane human right watch ifite icyicaro cyawo i new york muri leta zunze ubumwe za amerika temistokiri mutijima umuryango human rights watch uravuga ko izo nyandiko zigaragaza mu buryo bubabaje ukuntu abafatanyabikorwa mpuzamahanga bakomeye banze kwemera ubwicanyi bw'abantu barenga igice cya miliyoni bakanga no kugira icyo bakora ngo babuhagarike uyu muryango uravuga ko umubare munini w'abagize uruhare muri jenoside barimo n'abari abategetsi bakuru muri guverinoma yariho na ba kizigenza bandi mu bwicanyi ubu bagejejwe imbere y'ubutabera ukavuga ko hari imanza zibarirwa muri mirongo z'abakekwaho uruhare muri jenoside zaburanishijwe cyangwa se zirimo kuburanishwa mu nkiko z'ibihugu byo ku mugabane w'uburayi hagendewe ku ihame ry'uko uburyozwacyaha butagira imbibi umuryango human rights watch uvuga ko muri iyi myaka ya vuba hari benshi mu bakekwaho kuba bari ku isonga mu itegurwa rya jenoside byatangajwe ko bapfuye mu rundi rubanza naho umwe mu bakekwaho kuba mu bayiteguye akaba yaratangajwe nk'udafite ubushobozi mu by'ubuzima bwo kuba yaburanishwa kubw'uyu muryango ibyo biragaragaza ko gukomeza gushaka ubutabera ari ikintu cyihutirwa cyane na nyuma y'imyaka mirongo itatu jenoside ibaye avuga ku nzira y'ubutabera nyuma ya jenoside madamu tirana hassan umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango human rights watch yagize ati jenoside yabaye mu rwanda iracyari ikizinga ku mutimanama n'imitekerereze rusange yacu kandi n'ubu hashize imyaka mirongo itatu hari amasomo yavanwa mu bikorwa cyangwa ukwirengagiza by'abategetsi b'isi ku marorerwa arimo kuba birakenewe cyane kwihutisha ubutabera kugira ngo abacurabwenge ba jenoside basigaye baryozwe ibyo bakoze amazi atararenga inkombe ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane indege yari itwaye perezida yuvenali habyarimana w'u rwanda na mugenzi we w'uburundi sipiriyani ntaryamira yarasiwe mu kirere cy'umurwa mukuru kigali iyo sanganya yabaye imbarutso y'ubwicanyi bushingiye ku moko bwamaze amezi atatu hirya no hino mu rwanda bwakozwe ku rwego rutari bwigere rubaho umuryango human rights watch ukomeza uvuga ko intagondwa z'abanyapolitiki n'abasirikare z'abahutu zayoboye ubwicanyi bwahitanye ababarirwa muri bitatu bya kane by'abatutsi bo mu rwanda aho abantu barenga kimwe cya kabiri cya miliyoni bahasize ubuzima benshi mu bahutu bagerageje guhisha cyangwa kurinda abatutsi cyo kimwe n'abatari bashyigikiye jenoside uyu muryango uvuga ko nabo bishwe uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko hagati mu kwezi kwa karindwi kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umutwe w'inyeshyamba w'umuryango wa rpf wari wiganjemo abatutsi wari ufite ibirindiro mu gihugu cya uganda wigaruriye igihugu maze uhagarika jenoside ni nyuma y'intambara wari warashoje ku butegetsi bwariho kuva mu kwezi kwa cumi kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda human rights watch ivuga ko abarwanyi b'izi nyeshyamba bishe ibihumbi by'abaturage b'abasivili biganjemo abahutu n'ubwo urwego urwo bwicanyi bwariho rutari ruhwanye n'urwo jenoside yariho umuryango human rights watch kandi uvuga ko wanditse mu buryo burambuye kuri jenoside no ku byaha byakozwe na rpf mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ahawumvikanisha ko madamu nyakwigendera Alison Deforge umunyamerikakazi wamaze hafi imyaka ibiri ari umujyanama mukuru mu ishami ryawo rishinzwe Afurika yasohoye igitabo Live None to Tell the Story kivuga mu buryo budashidikanywaho kuri jenoside yabaye mu Rwanda ndetse akandika ku kwirengagiza ibyabaga no kunanirwa kugira icyo ubikoraho k'umuryango mpuzamahanga uyu muryango uvuga ko mu bihe bisatira ukwezi kwa kane kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yaba iy'imbere mu rwanda n'iyo ku ruhando mpuzamahanga abadiporomate abakozi ba loni n'abandi bose bakomeje kuburira ko jenoside yarimo gutegurwa nyamara guverinoma z'ibihugu ndetse n'imiryango ihuza ibihugu irimo loni n'umuryango w'ubumwe bwa afurika bananiwe kugira icyo bakora ngo babuze ko jenoside iba nk'uko yagenze Human Rights Watch ivuga ko umutwe w'ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro wari mu Rwanda wacyuye benshi mu basirikare bawo ubwo ubwicanyi bwari burimbanyije bagasiga abasivili b'abanyarwanda nta kivurira uyu muryango uvuga ko nyuma y'imyaka mirongo itatu inyandiko zo mu bushyinguro bwawo ugiye gusohora ari zo kuva mu kwa gatatu kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugeza mu kwa cumi n'abiri kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ukavuga ko izi nyandiko n'uruhererekane rw'ibikorwa byabaye muri icyo gihe zigaragaza umuhate w'ubuvugizi bwagutse uwo n'imiryango bakoranaga bakoze burangajwe imbere na nyakwigendera Alison Deforge bwa mbere mu kugerageza gukumira hanyuma no mu kugerageza guhagarika ubwicanyi gusa Human Rights Watch iravuga ko urwo ruhererekane rudasobanuye ko ari icyegeranyo cyuzuye cy'ibikorwa byose byakozwe n'imiryango ya sosiyete sivili n'abandi mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu no mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane uyu muryango mpuzamahanga uvuga ko guhagarika abategetsi n'abicanyi mu rwanda byajyaga gusaba ingufu za gisirikare ariko ko iyo bikorwa hakiri kare ubwicanyi bugitangira byajyaga gusaba ingufu nkeya ukavuga ko umurava n'umwete mpuzamahanga byihuse byajyaga rwose guhosha jenoside no kubuza bumwe mu bwicanyi ndengakamere bwaje kuba hanyuma inyandiko zawo uyu muryango uvuga ko zerekana uburyo abategetsi mpuzamahanga ibyo batabyanze gusa ahubwo banamaze ibyumweru byinshi banga gukoresha ububasha bwabo bwa politiki ngo batambamire ububasha n'ukwemerwa kwa guverinoma yakoraga jenoside human rights watch itangaza ko inyandiko zinyuranye zirimo amatangazo n'amabaruwa zigaragaza ko abategetsi mpuzamahanga bananze ko guverinoma yarimo kurimbura abaturage bayo itagomba guhabwa inkunga mpuzamahanga kandi ko ntacyo bakoze ngo bacecekeshe ibiganiro byo ku maradiyo byahamagariraga abanyarwanda kwica abandi Human Rights Watch ikavuga ko izo ngamba zoroheje ubwazo iyo ziza gufatwa zajyaga gucogoza ingufu z'abategetsi bari bashyigikiye ubwicanyi zikanatera umwete abanyarwanda wo kuba bakwifata ntibakurikire ubukangurambaga bubashishikariza kurimbura abandi Human Rights Watch ivuga ko mu mezi n'imyaka byakurikiye jenoside imvugo never again ntibizongere ukundi yahindutse intero ndetse bamwe mu bategetsi bo ku isi bemera uruhare rwabo bamwe banasabira imbabazi kuba barananiwe kugira icyo bakora ngo bahagarike jenoside uko kwishinja haba ku bategetsi ku giti cyabo no ku muryango mpuzamahanga muri rusange kuba barananiwe guhagarika jenoside human rights watch ivuga ko kuva ubwo byahindutse kimwe mu bintu bigenga imyitwarire ya nyinshi muri za guverinoma muri politiki y'ububanyi n'amahanga yazo ku rwanda uyu muryango uvuga ko kugeza na n'ubu ibyo bikigira ingaruka ku myumvire mpuzamahanga no kuko amahanga abona ibibera mu rwanda ndetse no mu karere cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire y'u rwanda mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu kuva mu myaka mirongo itatu ishize jenoside ibaye no kuba rukomeza kwinjira kenshi ku butaka bwa kongo urakoze temistokle mutijima bamwe mu mpirimbanyiza uburenganzira bwa kiremwamuntu zakoreraga mu rwanda mbere na nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine baravuga ko babona ubwicanyi bukorwa kandi bagatabaza matata yosefu yari umunyamabanga uhoraho wa ardo umuryango nyarwanda uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu navuganye nawe ntangira mubaza niba hari ibimenyetso babonaga bibereka ko hazaba ubwicanyi kuri twebwe ntabwo twigeze na rimwe dutekereza ko haba ubwicanyi bumeze nka buriya bwabaye kuko nta muntu n'umwe wari uzi yuko ubutegetsi buzacibwa umutwe noneho hakaba akavuyo ka kandi nyine karurangiza gatuma mu gihugu nta buyobozi na buke buri bwongere gukora cyakora twabanje kuvuza amahoni no gutabaza tubona ubwicanyi bwaberaga muri za kibirira muri za bugesera muri za gishyita na rwamatamu yewe no mu gace ka sake twigeze kunyarukirayo ubwo bwicanyi rero bwabanjije mbere bwibasiraga abatutsi nyuma y'ibikorwa byabaga byahabonetse byo gutega za mine n'ubundi bugizi bwa nabi bwabaga abantu bashobora kwitirira wenda inkotanyi cyangwa abacengezi bazo ntabwo na rimwe twigeze duteganya ko byazagera kuriya byagenze ngo abantu bagende bicira abandi ku manywa y'ihangu babicira ahantu ubutegetsi bwa leta budashobora kujya gutabara none se mwebwe mu mpuzamashyirahamwe karado hari igihe mwigeze nk'uko human rights watch yabikoze mutabaza amahanga ngo atabare abanyarwanda uretse komisiyo dankete interinasiyonari yaje gukora ku bintu by'ubwicanyi bwari bwabaye mu bagogwe ubundi bukaba bwari bwabaye mu gisenyi ntabwo twebwe twigeze tutabaza birenze uko guhamagaza komisiyo mpuzamahanga yaje mu rwanda igakora kuva tariki ya karindwi z'ukwa mbere kugeza tariki ya makumyabiri na rimwe ndabona ibyumweru bitatu noneho igatanga raporo yayo mu kwezi kwa gatatu cyakora twajyaga tunyarukira ahabaye imvururu haba habaye ibibazo mu mujyi wa kigali naho tukanyarukiraho tugakora raporo ntoya zijyanye n'ibyabaye uwo munsi inyandiko n'amashusho byashyizwe ahagaragara birahera mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itatu kugeza mu kwezi kwa cumi n'abiri mirongo cyenda anine ayo mashusho n'inyandiko biragaragaza ibyakozwe na human rights watch ndetse na nyakwigendera alison de forge kugira ngo amahanga amenye ibibera mu rwanda mwebwe nk'abanyarwanda mwafatanije iki
alison de forge yazaga akaza kutureba hari ibyo twamubwiraga bijyanye n'ibyo twe twabonye hari nk'ibyabaye mu bugesera byabaye za kibiri aho twagendaga tujya nawe akagira abantu bamubwira ukwabo ariko ntitwibagirwe yuko icyo gihe ntabwo twari dufite ubushobozi buriho ngubu ngubu ibyo twabonaga n'ibyabaga byabaye ntaho byabaga bihuriye twamenyaga ibintu bikeya ariko ibyo ngibyo twarabisangizaga nabo nk'uko nabikubwiye iyo komisiyo niyo yatumye navuga ko ariho twakoranye urugendo rurerure rw'ibyo byumweru bitatu tujya mu magereza tujya n'aho fpr yari yararundanije abaturage mu gace yari yarafashe nyuma y'ukwezi kwa karindwi mirongo cyenda na kane mwebwe umurimo wanyu wo guharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu warakomeje mwakomeje kugaragaza ibitagenda nk'uko mwabibonaga mbere twarabikomeje uretse njye ko navuye mu rwanda mu kwezi kwa tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatatu ariko bagenzi banjye basigayeyo bakomeje gukora raporo cyane cyane ko twajyaga muri za kasho za polisi bari baraduhaye uruhushya rwo kujya muri kasho za jandarumori tukajya kureba uko abantu bafashwe bariyo ko batakora ibicaruzo ayo maraporo yakomeje gukorwa kugeza nyine igihe nasubiriyeyo mu kwezi kwa karindwi muri mirongo icyenda na kane mvuye hano mu burezi ugeze mu rwanda muri mirongo cyenda na kane mu kwezi kwa karindwi hari raporo yakozwe na human rights watch yashyikirijwe perezida bizimungu ndetse na generali paul kagame wari visi perezida icyo gihe ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri mirongo cyenda na kane igaragaza yuko hari ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ribera mu rwanda ibyo mwebwe mwarabibonye hari uruhare mwabigizemo mutunga agatoki icyo gihe inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi zahise ahantu hose zashoboye kwisanzura zakoze ibintu by'ubwicanyi bw'indengakamere ariko icyo gihe human rights ikora raporo mu kwezi kwa cyenda niho yakoze raporo za mbere z'abantu b'abantu bari bishe hafi yo mu by'imana ikomeza mu kwa cumi na kabiri ubwicanyi bwari bwinshi cyane icyo nakubwira gusa ni uko twebwe nk'imiryango ya duruwa dorome dore imiryango irengera ikiremwamuntu tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa munani muri mirongo icyenda na kane twabonanye na visi perezida paul kagame turaninuba cyane tumubwira ibintu by'ubwicanyi n'ishimutwa ry'abantu bagendaga ku bwinshi kandi tukabashakisha tukababura tukajya mu makasho yose no mu magereza hanyuma mumubwiye yabashubije iki yatubwiye ko azakosora ariko ntiyigeze akosora joseph matata impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwamuntu wari umunyamabanga mpuzabikorwa wa arido muri mirongo icyenda na kane ndagushimye cyane ku bw'akakanyu uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane nawe kuba wantumiye urakoze
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo hitezwe leta nshya izashyirwaho na minisitiri w'intebe washyizweho na perezida cisekedi judith suminwa turuka w'imyaka mirongo itanu n'itandatu wari minisitiri w'igenamigambi yitezweho gushakira ibisubizo ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu goma jimishu kandi bakomera madamu judith suminwa turuka ukomoka mu ntara ya kongo central niwe ubaye umugore wa mbere muri kongo ugiye kuyobora guverinoma kuva repubulika ya demokarasi ya kongo yabona ubwigenge uyu aje asimbura bwana jean michel samalukonde kenge wari minisitiri w'intebe mu myaka ibiri irangiza manda ya perezida felix chisekedi avugira kuri televiziyo y'igihugu rtnc mu ijoro ryo kuwa mbere madamu suminwa yagaragaje ko inshingano hawe zitoroshye mu gihugu nka kongo aho ibice byayo byinshi byibasiwe n'umutekano muke mu magambo magufi madamu suminwa yasezeranyije abanyekongo ko azakora ku nyungu za rubanda cyane yibanda ku mahoro n'ibyateza imbere sosiyete muri rusange uyu mukuru wa guverinoma mushya ategerejweho byinshi bitandukanye haba mu nzego za politiki ndetse no mu buzima busanzwe bw'abaturage mu ngeri zose ategerejweho gushyiraho guverinoma nshya azayobora igihe cyose azamara kuri uyu mwanya mu byo bamwe mu bo mu burasirazuba bw'igihugu bavuganye n'ijwi ry'amerika bamwitezeho ni ugukemura ikibazo cy'umutekano uyu ni bwana bagisha senga innocent umuturage wo mu mujyi wa goma batuteganya ko hagira amahinduka mwa kino gihugu turabishimiye cyane dushimira perezida wacu felix antoine gisegeti amashyirahamwe atandukanye y'abagore mu ntara kivu ya ruguru nayo ntiyahwemye kwishimira kubona umugore ahawe umwanya wa minisitiri w'intebe bwa mbere mu mateka ya politiki y'igihugu uyu ni madamu angelique barame niyibizi umuyobozi w'ishyirahamwe dynamique de femme leader pour le développement dfld mu ntara kivu ya ruguru twabyakiranye umunezero mwinshi cyane mu mitima yacu muri historia ya repubulika democratique du congo ntabwo twatekerezaga ko umugore yagira nawe umwanya wo gufata uburenganzira kugira ngo afate decision ku kintu furani muri repubulika ya kongo turamwiringiye ko akoze fiyerite y'abadamu bose ba kongo ampatikiriye abadamu ba kivu uyu yongeraho ko abagabo batananiwe guha abanyekongo ibyo bifuza ahubwo ko babuze ubushake bwo gukunda igihugu n'abagituye yizera ko madamu turuka azakora byinshi kandi byiza bitandukanye n'abamubanzirije kuri uyu mwanya natwe twizera yo mu bikorwa bye hazavamo ibintu bigaragara iby'abagabo bananiwe wenda umugore azabishobora kongera ndabyizeye sinabasha kuvuga ngo arananirwa hari namuhereza umwanya hari namuhereza kugira ngo mwitegereze neza mu mikorerwa ye ndebe aho arusiriza ibintu byatugoye mu iguverinoma ya samarukonde uko atabashije gukora ibyo twita resitorasiyo ya otorite de leta ntabwo igihugu twakibahereje cyuzuye ubu ngubu kigiye mu maboko y'uyu mubyeyi judith suminwa kitacyuzuye kuko nor kivu muri pariti ya esite ce bwinshi n'uburere bwinshi buri mu maboko y'abaterorisite ba M23 urubyiruko rwo mu ntara y'ikivu ya ruguru rwo ruvuga ko ubu igikenewe cyane kurusha ibindi ari uko minisitiri w'intebe mushya yakwita ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu hodari muhawe darius ni umwe mu bayobozi b'urubyiruko mu ntara y'ikivu ya ruguru dukeneye gusa nuvuga ngo mu buyobozi bamuhaye cyangwa se mu buyobozi leta yacu cyangwa se perezida amuhaye amushikirije ko kagombye gutekereza agatekereza muri administration ko intambara zino kandi nicyo kintu cyane cyane yatangira avuga ku ntambara za kivu ino iwacu kuko urumva mu mwanya muke yafashe ari kuvuga ibyo azakora yahise atekereza ko intambara dufite intambara icyo kintu kwanza nk'umugore ushoboye bahaye nani kuba ministre je numva ko icyo kintu nakimushimira kuva yadutekerejeho abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bo ntabwo bemeranya n'iki cyemezo cya perezida Tshisekedi cyo guha uyu umugore umwanya ukomeye nk'uyu katembo bini lukangala wo mu ishyirahamwe ensemble pour la république rya bwana moise katumbi capwe umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa cisekedi avuga ko nta gitangaje kirimo kubona minisitiri w'intebe yarasanzwe mu bantu ba hafi ba cisekedi
kuba perezida yashyizeho umugore ni ikintu kizaguma mu mateka ya kongo kuko nibwo bwa mbere bibaye muri iki gihugu ariko ntitwakwirengagiza ko ubuyobozi buriho butatowe n'abaturage abakongomani twese tuzi ko aya matora atanyuze mu mucyo habe na gato gushyiraho uriya mugore nka minisitiri w'intebe ni mu buryo bwo kwivanaho icyaha ndetse no kwereka amahanga y'uko muri kongo hari demokarasi nyamara ari ibintu bitabaho yewe no kwereka abantu bose ko abagore bashoboye kandi ari mu buryo bwo kwikuraho icyaha rwose
perezida felix cisekedi ashyizeho minisitiri w'intebe mushya nyuma y'amezi anashize muri kongo habayeho amatora rusange yamuhesheje intsinzi yo kuyobora kongo manda ya kabiri tariki icyenda z'ukwezi kwa mbere gushize nibwo urukiko rw'ikirenga muri kongo rwatangaje bidasubirwaho ko perezida cisekedi yongeye gutsindira kuyobora kongo manda ya kabiri uyu yatsindanye amajwi mirongo irindwi n'atatu n'ibice mirongo ine na birindwi ku ijana yakurikiwe na bwana moise katumbi capwe umunyapolitike wari uhanganye nawe wabonye amajwi cumi n'umunani n'ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma perezida mushya wa senegal basiru diomaye fayi yashyizeho minisitiri w'intebe usman sonko uyobora ishyaka rikomeye ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bucyuye igihe niwe wahawe uwo mwanya nyuma y'amasaha make yamaze kurahirira kuyobora senegal nka perezida mushya w'igihugu diomaye fayi wari warafunganywe na usman sonko mbere y'amatora yo mu kwezi gushize yatangaje ku rubuga rwa X ko amugize minisitiri w'intebe aba bagabo bombi biyamamarije hamwe bakimara gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu kandi bagaragaje ko biteguye kuzana impinduka mu migendekere ya politiki n'ubukungu bw'igihugu inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika idakari Maria Madialo muragezwaho na Eugene Mukamushi umwuka mubi wamaze amezi make ashize muri Senegal urasa n'ugiye guhosha ugiye gusimburwa n'icyizere giterwa n'uko igihugu gisanzwe kizwi mu buryo bwiza nk'inkingi ya demokarasi mu karere yongeye gushinga imizi avoka agbor bara umuyobozi w'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu na demokarasi muri afurika yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo senegali yagezeho bishobora kuba byarayifashije kwirinda kudeta nk'izabaye mu karere
iyo makisa araza kuguma ku butegetsi bishobora kuba byari kuvamo kudeta reba nawe ibibera mu bindi bihugu bikikije senegali mu burengerazuba bwa afurika twabonye ukuntu guverinoma za gisivire zahiritswe n'abasirikare indi mpuguke mu by'amategeko ibrahima diaro washinze umuryango fndc urengera demokarasi n'uburenganzira bwa muntu muri gineya igihugu giherutse kubamo kudeta yabwiye ijwi rya amerika amasomo ya demokarasi senegali yagaragaje
nkeka ko inzira y'itora muri senegal yongereye ingufu impirimbanyi za demokarasi muri gineya no mu bice bisigaye by'uburengerazuba bwa afurika iziha n'impamvu zumvikana zo gushingiraho zivuga ko nta bundi buryo bwo kwifashisha atari ubwa demokarasi kugira ngo tugere ku mutekano n'iterambere ry'igihugu cyacu
diaro avuga ko we n'abandi bari bafite icyizere ko agatsiko ka gisirikare kayobowe na mamadi dumbuya kakuye ku butegetsi uwari perezida alpha konde mu bihumbi bibiri makumyabiri na rimwe kari butegura amatora bidatinze ariko ko bitigeze biba
twahisemo gukora imyigaragambyo kugira ngo twibutse agatsiko ka gisirikare ko igihe kafataga ubutegetsi kijeje inzibacyuho yerekeza ku buyobozi bwa gisivire natawe muri yombi kandi mfungwa amezi icyenda muri gereza ntaburanishijwe byonyine kubera ko nasabaga agatsiko ka gisirikare kubaha ibyo bavuze bagategura amatora yisanzuye kandi atabogamye mu nzibacyuho ubuyobozi bugahabwa abasivili noneho bagasubira mu bigo byabo bya gisirikare
uwitwa prince michael ngwese ekoso ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi united socialist democratic muri kameruni igihugu cyategetswe n'ubuyobozi umwe rukumbi imyaka irenga mirongo ine uyu ekoso agira ati
twabonye byinshi bitagenze neza kuri iyi ngoma gusa abanyesenegali barahagurutse kandi dushobora gukurikiza ibyo abantu bifuza kandi bashobora gukurikiza inzego z'amategeko y'igihugu ndahamagarira abanyakameruni by'umwihariko urubyiruko rw'igihugu nkange kimwe n'abandi bantu kugenda bakiyandikisha ari benshi ku rutonde rw'abazatora
ku myaka mirongo ine n'umunani afite ekoso yizeye ko umunsi umwe azasimbura perezida w'igihugu cye paul biya w'imyaka mirongo cyenda n'umwe y'amavuko umwe mu baperezida bayoboye igihe kirekire kurusha abandi muri afurika ekoso yishimiye abaturage ba senegali na perezida watowe basiru diomaye faye insinzi ye mu matora aheruka nyuma y'ibibazo bya politiki byakongejwe na perezida makisari ucyuye igihe uyu yagerageje kwigiza inyuma itora ariko bimubera imfabusa basiru diomaye faye warahiye kuri ubu wa kabiri yatsinze amaduba umukandida w'ishyaka rya perezida makisari mu cyiciro cya mbere na mirongo itanu na kane ku ijana by'amajwi urakoze eugenie mukankusi ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi kudukurikira dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umubande w'ibyago urutwa n'imanga y'imana umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana